ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishire imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana kankindi afata umugambi wo gushotora akagina ngo akunda mu kubiti ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
urakomeze senza yewe ni ukuri ndaho rwose da ariko se buriya mugaga azayaguha ryari koko senza Eh?
mugaga azaguha amafaranga ryari rwose manihoro mbaze nkubaze nkubaze umbaze kandi ari wowe wambwirwa ngo agiye kuyaguha Eh, nyine na- nanjye ndacyategereje Ha- ariko urumva si- si- si- nabamuguze ngo nindangiza mute ku munigo ngo ngo nta mafaranga ampa nkaho ha- hari umwenda mbereyemo oya si mvuze ngo umute ku munigo ariko niba uza unamwibutse Eh?
uzi ko ari ngewe umwibutsa kurusha wowe reka Eh, mukutiriza se rwose narabanje mutumaho karwera Eh.
nyuma nanjye duhuye ndabimwibwirira U- umubwira ngo iki se maniho mubwira ngo ukize nyir'ibibambwe nari nari imbeho kubisubiramo Eh.
ngo aguhe amafaranga yawe yakwemereye hanyuma unyishyure kandi dukore na wa mushinga Ma- wacu maniho maniho ariko kuko manihura uzi ko manihura uri umusazi Eh?
nasaze Na- nte nakabibonye impamvu nta kintu ambwira kumva warabisopanyije nkusapanyiriza iki sha nkusapanyiriza iki eee nagusapanyiriza ahubwo narakuvugiraga ngo ndagusapanyiriza mva nkubwire maniho urambwira urambwira iki mbwire hariya mafaranga nini ntabona rwose uzamenye ko wabigizemo uruhare Eh, maze uzahombe gu- gu- kutabona inyushyu eee senza ngo nzahombe eh?
None.
ngo nzahombe sha si wese wabyishe ndagusabye ngo ibyo bintu uvuze ubisubize mu nda urimire bunguri
noneho rero ikindi ndeba ni uko zagiye zishibuka ngatoranya ibishibu bibiri bimeze neza mbese nkareba ibishishe cyane kandi bitarangwaho indwara namba nkaba ari byo ndeka ibindi nkabikata birumvikana ko ibyo byatuma yera neza ni uko numva bavuga ngo yera atinze reka reka barabeshya marakuja yera hashize amezi umunani kugera ku icumi itewe gusa mbese iyi ariko kandi i- uka- ukanamenya yuko ishobora no kumara imyaka ine itanga umusaruro bigendeye ku burumbuke bw'ubutaka ibayemo imyaka ine cyane rwose ntihaye amashyi rwose rwose irayakwiye naho ubundi baba bayibeshyera
ariko ariko mani iryo jambo urimire aho nzayakura ntuhazi Eh? niba yama uzabimenya kandi nabwo niba atayama ubwo nabwo uzabimenya ariko ariko kuko kuko numva ushaka kubivuga nkaho Ari- ariko se ikimaniho ariko Oya.
iki uragira ngo nkubwire se ngo nyine ngo ngo ngo nyaguhe kandi ntayo mfite Eh? niba ntayo mfite ubwo nyine ntayo nkugire nariko maniho nkugire no kucyo utumva senza iki se urumva ukuntu umbwiye ntabwo nkubwiye nabi wibagiwe amagambo wambwiraga unguza nk'ayo imbwa ivugira kurusha ariko se maniho wari wumva umugabo ubwira umugore w'amagambo nk'ayo yamubwiraga murambagiza kuki wigira umwana ngo iki senza icyo se utumva ni noneho nawe icyo washakaga warakibonye rero ubwo ariko maniho reka kunkanga reka kunkanga njye senkukanga nyishyura Eh?
nyishyura ariko uri mu biki maniho ariko ubu urakomeje koko senza urakomeje ahubwo nanakuva iruhande ubwo uba wahazayo wagurishije moto ukaza kumpagiraho senza sha uzi ko ntari nkuzi kuki se ubundi ugomba Sha.
kumenya maniho nkumenye ubu nkumenye ubu ntuzamenye bitazatuma umenyera urumva nta kibazo sha nta kibazo sha nta kibazo
none se mukama ndakumva mawe uraza ryari erega mpaye ndagira ngo twihutishe ya gahunda none se senzage ntiyarayambwiye ko ngo azinduke ajye kureba wa muganga uri bumuhe umuti ntazagire icyo yitwaza amafaranga narayamuhaye y'igiciro cy'inkumi itagira amazi ubwo rero
aro yenze biteze mabuje se n'amafaranga ajya amushirana cyangwa n'irezo
karwe karwera we karame karame
Eh, wiriwe Mm, wiriwe muga Mm. umeze neza se Mm, nta kibazo Mm. Ewe, n'ubundi ibibazo birakagenda byijyane rwose none se karwe karame ninde numva kubwira kuri telefone ngo ngo ngo ngo iby'ikiguzi ngo iby- iby'inkungu niba ari iby'inkuba ngo uzi- itagira amazi I- i- i- inkubi i- itagira amazi Eh,
Ni- ninde wo- ninde wo- wagura inkuba se umbaze nkubaze ubwo ahari wenda numvishe nabi
cyangwa wumvise ibyo nari ndimo mbwira musaza wanjye Eh.
ngo azanyishyurize umuntu nasize yaranyambuye
numvise ngo ikiguzi ngo cy'inkuba itagira amazi da E- e- e- e, se e- mbese yarambwiye ngo barahu- ngo barahuye amwishyuje ngo aramutuka ngo aragakubitwa n'inkuba itagira amazi Yampaye.
nanjye ndamubwira ngo azayagumane kuko nta kiguzi cyo gukubitwa n'inkuba itagira amazi da Na- nibyo wumvishe mvuga ariko rata abantu b'ubu ni abagome Ah.
umuntu arabishyuza rwose bakamutuka muri ubwo buryo koko A- aha ni ugusenga cyane rega iyi si irashaje ni no gusenga byo rero
abana mwiriwe yemwe kwa manihuru mwiriwe senza Eh, mukama karame yewe eh, se manihura ntarataha yego ubwo se iki gihe yaba yihora ikira he He, he, mwiriwe neza mukama mwiriwe senza yego ni se wowe kugenda ijoro bite Eh, yewe mvuye kubaza iby'imiterere y'isoko ry'amata harya ntiwamenye ko inka yanjye yabyaye mukama yego gusa urumva iyo nkuru yatinda kongeraho ra he ubu rero mvuye ku ikusanyirizo ry'amata Eh, aho bayajyana rwose niho mvuye bimeze kugira ngo bite umenye se?
uko bimeze yawe ikintu bakomeyeho cya mbere ni ikintu bita isuku y'amata kuva kamwa kugera bagezeho utubahirije amabwiriza batanga ni ukuri kw'imana ntimwakorana neza ugira ngo umunyarwanda ajya kuvuga ngo amata agira agitereka si uko buriya yari azi yuko isuku yayo atari iyo gukinisha senza Yawe, mukama niko biri ubwo nyine bambwiye ngo uretse isuku y'inka n'iy'umukamyi mu gihe cyo gukama amata agomba gukamwa agacishwa no mu kayunguruzo rwose wibeshye se u- uzayazana harimo ubwoya ubundi wirebere ya bahita bagutahura ako kanya ariko ibyo birasobanutse da Hi.
ndagukunda cyane kanyini we yewe we data we ndagukunda nka burejo yewe ndumva yagasomye reka nze mwiyenzeho maze ankubite mbe mbonye impamvu yo kwahukana ubutazagaruka
ndagukunda nka burejo nguha mugore mwiza we ya. kanyini mugore mwiza kingura naje naje reka mwihorera abanza afate umujinya nyawo
karwa kararyoha ariko karyoye kamara amafaranga kanyi wasinziriye se ma reka rero kugukangura ukondirutse agahisaso se naha ku muryango nahasinzirira bugacya akazi k'izamu n'ubundi ni ibintu byanjye mva ko yabaye ibintu byanjye ndamenyereje
ariko ubuze unyabiza mba nasangiye nawe umva mugore mwe kare mwiza si si ko warakaye kandi u- uruzi nakuzanira agacupa ngo nawe wice akanyota ubwo uri mu bikika ntukankangishe inzoga si zo zandeze je kanyi agacupa kanjye ukarengeje uruko impamuyimana ariko nagira ibibazo
ubwo kandi ngo kirazira kikazirizwa gushyira amata mu tujerekani kubera iki nyine Hmm.
ngo kubera ko utujerekani tutogeka neza bitewe n'imiterere yatwo ituma umuntu atagera mu nguni zatwo zose atwoza ye Yii, none se mukama reba nko mu ngu- nko mu nguni y'akajerekani hamwe bafata uzi ko burya usutsemo amata hasigaramo imireka yayo akagera n'ubwo aho uvuriramo Hi, wakongera amande ashyushye akabera imvuzo maze akaba arayangije wa ariko si ko ari byo di ahaha buriya rero hari ikintu utaruzi mukama igiki ngo birabujijwe birabujijwe kugemura amata cyangwa kunywa amata y'inka ikiri ku miti Eh?
gasopo gasopo Hi, burya ngo iyi nka ikiri ku miti ya miti ijya mu maraso ikajya no mu mubiri wose ndetse ikajya no mu mata yewe tekereza ni ukuri Hi, byose bimenye ko ntabyo umuntu aba azi di oya bimenye rwose ntuzayanywe Yowe, ubwo wasanga nawe uri muri babandi binywera amata adatetse reka reka
Eh, ubu se iyo ukareka nkakinywera kandi ndakwiyamye umvaneho uwo muteto
kuko mbona witwaje umwuko uriho uriho urasonga ubugari cyane asangwa na nyamunsi kapfuna umwezi inka ya rubasha ngo kanyi ngo ni insongwe na nyamunsi ni wowe nsanzwe nzi cyangwa watewe n'amashitani amashitani ahandi se nayakura ni hehe atari iwanyu nashatse yava iwacu iwanyu nyine yava iwacu yava iwanyu aho yavuye hose nyatsindishije uwitanze ku musaraba ngo aturokore wakumva uvuga utwihagira ngo uri umuntu naho uri rusuferi yigendera kanyindi kandi kanyindi kandi nakumvisha urashaka amahane kandi mu kabari ntukampamagare eee nta kibazo ngewe niviriye mu kabari nahumve amakuru avuga ko karabo diyane polisi yamutwaye kubera ko yakubise umugore we ngaho se nanjye nkubita nkubita se nkubita Kandi- maze nemere kuri umugabo ere uri ukuntu yikarakaza ibyo nanjye nibyo ntazongera Eh, rega inyito y'icyaha ngo ngo ngo ni ihohotera ngo rikorerwa ngo abagore igihe utamuhoteye se ni ryari kagira ubwo mperuka kugukubita bwabaye ubwa mbere n'ubwa nyuma yego ye ariko mukama buriya uzi ko iyi ngiyi irwaye igituntu amakore cyangwa se i- ikaba irwaye ifumbi mikorobe u- uretse no kuba zi- ziri mu maraso uzi ko no mu mata zigeramo hi hi rwose yawe ibi byo ntabwo nari mbizi ariko ibyo guteka amata byo rwose bindekere sinahirahira ngo ntereke amata adatetse mukama icyo cyo narakiretse ujye rwose uyateka pe uyateke rwose erega buriya ngo n'ayandi tujyana ku ikusanyirizo ntituzayibeshyeho burya ngo ntabwo aba atetse yabaye inka.
hi rwose kuyateka ngo ntabwo ari inshingano zabo ahubwo urakomeje ahaha ko bambwiye byinshira rwose Mbega burya ngo ukuntu twajyaga ngo icyo twibona.
bayakorera ku ikusanyirizo ni ukuyakonjesha kugira ngo atavura Yewe, bityo azabashe kugera aho baya- bazayagurishiriza cyangwa se ku ruganda akiri mazima ntabwo bajya Ese bayateka rwose burya.
namwe mukaza mukagotomera ngo ukuntu mukunde duhora amata duhohomera koko ahaha ukuri da Hmm? rwose kandi mukama uriya ndakwigisha no kutajya umpa minerivare Yewe, undira waza- mu mibare mukama waza nk'ibyo bari noneho- kubyishyura angahe koko Bana, Eh, wanza byari noneho kubigura rwose nkwiriye kwitanga ntujya wemera ko nzi ariko se ibintu sinza ndakumva ubundi ubu ngubu hari uko mba ntagize ngushakira ibiraka koko ko ibihe birakamukama ariko noneho twumvikane Ibihe tubwizanye birakorwa.
ukuri nk'abarya ibimbuto ndakumva ariya mafaranga yo kukubitisha inkuba kahindi ntuyarya ngo wenyine mukama oya Oya, tu- oya oya, tu- tuz- tuzashwana.
mukama tutazapfa ubusa ariko se mukama kuri umuntu w'inshuti sibyo Iki?
amafaranga y'amaraso kuko wayasangira ngo n'andi ngo amafaranga y'amaraso Eh, wayasangira n'andi Ari- ariko senza Eh, eh.
Eh?
ndakumva kwamba nta mahero uzatwisubirana ariko ubwo uri eh?
oya oya none se nta mafaranga ya mabuja amaze kurya se koko ntayishyura iki ko n'ubu ngubu rwose aho ngeze ubu ngubu hari ahantu hadasubira inyuma
tubyumve kimwe rero shikamukora kubisubu- akazi kanoze bitabaye ibyo bitabaye ibyo senza mukama ngenda kubwiye ngo byihorere nzi ibyo nemeye aha wowe tuburize
rwose kanyi rwose nzibeshye nongere ngo ukozeho n'urwara nubwo wankubita izingana iki ngewe rwose sinakureka niyo wakwibeshya ukankoraho gutya n'agatoki kagahera Eh.
hano twahahindura isibaniro umuyonga ya isibanira uboshye ibuga ry'inka kanyi nkoraho nyine ngaho si Eh.
benshi urebe uko bigenda umva uwo ari we wese wamenya ko twarwanye n'inge yagaye yego ye eee eee sinzongera kugukoraho sha ibyaha wankoreye ntibinakwiye inshyi z'ibiganza ye nimara kubikorera gahunda neza nzagukubita zitagira umubyimbyi ariko ubwo mugira wabwonse mu mashereka cyangwa ubugome bwa nawe Eh, noneho rero ubu ujye uretse kunuka wadukiriye nyukubu ndakwiyamye umusanga aho ari ubimubwire ayiwe ngo musange mumva kanyi nubishaka uhamusanga ayiwe data we Ni ku- u- ndi kurota cyangwa ibyo ndi kumva bi- bi- bikaba ari inzozi se kanguka mbigusubiriremo
ndanze gukanguka sha reka ahubwo mbujyemo reka mbujyemo niyorose bikomeze bibe inzozi aranyimye pe ndavuze nanjye ubwanjye ndiyoberwa none mvugiye ubusa iwawe
ayiwe ubu se ko kankinda abuze imbarutso yari kumufasha kuva mu rugo amaherezo azaba ayahe ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri